iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye igisirikare cy'uburundi kiravuga ko kiteguye nikiramuka gishojweho intambara n'u rwanda kandi murabizi ko kuva na kera u rwanda ntirwotera uburundi kuko nibwo bishobora murabizi kitane mu mitwe n'uburundi rero abarundi mworema ariko uwo tusotora murazi ko abarundi tujya dukarabye tubavugutira nta ngorane Alain Tribert Mutabazi minisitiri w'ingabo z'u Burundi u Rwanda rwateye intambwe mu kurwanya ruswa rwavuye ku mwanya wa mirongo itanu na kane rujya ku mwanya wa mirongo ine n'icyenda abanyarwanda bahungiye muri Congo Brazzaville barasaba leta ko yatanga uruhushya amashuri abana bigiragamo bakayasubiramo amashuri yigirwagamo n'abana abaguze amaparisera amashuri yarimo barababujije kwiga ariko bigaragara ko leta yashatse kubigiramo uruhare kugira ngo ukunde aloyizi bayingana uyobora inkambi ya kintere ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahede muri Zimbabwe aho ejo mu murwa mukuru w'icyo gihugu Harare urukiko rwarekuye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Job Sekala nyuma y'iminsi hafi magana atandatu afunze by'agateganyo ku byaha akurikiranyweho byo guteza imvururu muri Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri sekala w'imyaka mirongo itanu n'umwe yafunzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri aregwa gutambamira ubutabera no guteza imvururu muri rubanda nyuma y'uko ashinja ishyaka riri ku butegetsi zanu pf kwica umwe mu bakangurambaga b'ishyaka ritavuga rumwe na leta
Washington ijwi rya Amerika icyemezo cya Mali Burkina Faso na Niger kuva mu muryango w'ubukungu w'uburengerazuba bwa Afurika CEDEAO kizasubiza inyuma ibyagezweho mu myaka yari ishize ibihugu bihuriye muri uyu muryango bigerageza kwishyira hamwe kizasiga kandi abaturage babarirwa muri za miliyoni mu rungabangabo gishobora kandi kurushaho gutsura umubano ibihugu bitegekwa gisirikare bishyira iki cyemezo nikiramuka gishyizwe mu bikorwa kugeza ku ndunduro kizakoma mu nkokora gahunda y'ubucuruzi muri ibi bihugu byabarirwaga muri miliyari ijana na mirongo itanu z'amadolari ya Amerika buri mwaka ikindi ni uko bizateza ikibazo mu baturage babarirwa muri za miliyoni bo mu bihugu bitatu bidakora ku nyanja muri ibyo bihugu by'abaturanyi kubera ko CEDEAO yaratanze uburenganzira bw'urujya n'uruza no gukora mu bihugu bigize hadakenewe viza Cote d'Ivoire yonyine icumbikiye abaturage ba Burkina Faso Mali na Niger barenga miliyoni eshanu Niger isangiye na Nigeria y'umupaka ureshya n'ibirometero igihumbi na magana atanu kandi ubucuruzi bwabyo burerwa kuri mirongo inani ku ijana Ghana Togo na Benin nabyo bifite abaturage benshi bakomoka muri Niger urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rurarega leta ya sudani n'umutwe wa RSF ibyaha by'intambara muri Darfur kuva bitangiye kurwana mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize Thomas Kamilindi kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru umushinjacyaha mukuru wa CPI Karim Khan yitabye inteko y'umuryango w'abibumbye Loni ishinzwe umutekano ku isi kugira ngo ayisobanurire aho anketi ze zigeze muri Darfur
mpereye ku kazi k'ibiro byanjye ndahamya ntashidikanya ko impande zombi ingabo za leta ya sudani rsf n'indi mitwe ibashamikiyeho barimo bakora muri darifuru ibyaha biteganywa n'amasezerano y'i roma ashyiraho sepeyi
sepeyi si ishami rya loni ariko amasezerano y'i roma avuga ko inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ishobora kuyiregera nk'iyo igihugu ibyaha bikorerwamo kitari muri CPI sudani nayo ntiri muri CPI niyo mpamvu inteko yaregeye CPI mu bihumbi bibiri na gatanu ni iyi manda kan arimo agenderaho urakoze thomas kamilindi umugabo ushinjwa kwica umukobwa bakundana agasiga umurambo we ku kibuga cy'indege muri amerika yafatiwe muri kenya oriyani itangishaka Kevin Kangete afise imyaka mirongo ine yafatiwe mu kibanza cyo gutambiramwo ku munsi wa kabiri ni igipolisi cyo muri Kenya cyatangaje ko cyafashe uwo mugabo ku birego vy'uko yishe yongera asiga ikiziga c'uwo bakundana mu kibanza gihagarikwamwo imodoka ku kibuga c'indege cyo mu gisagara ca Boston muri leta zunze ubumwe za Amerika aho hari imbere y'uko afata indege imujana muri Kenya tuve ku mugabane wa afurika tujya mu bushinwa aho perezida Xi Jinping w'icyo gihugu ejo ku wa kabiri yakiriye impapuro z'abambasaderi b'ibihugu binyuranye byohereje muri icyo gihugu harimo igihugu cy'igituranyi cya afghanistan ibyagaragaye nko kuba ku nshuro ya mbere leta y'abatalibani yemewe n'igihugu gikomeye Shi yakiriye Bilal Karimi woherejwe n'ubutegetsi bw'abataliban n'abandi bambasaderi barimo wa Cuba Pakistan Iran n'ibindi bihugu mirongo itatu n'umunani mu birori byabereye mu nzu mberabyombi yitwa Great Hall of the People ibiro ntaramakuru by'abashinwa shinwa byatangaje ko Perezida Xi Jinping yabwiye abo ambasaderi ko ubushinwa bushaka ubucuti bukomeye n'ibihugu bahagarariye n'ubufatanye byagira inyungu ku mpande zombi ingabo za israel zishe abanyepalestina batatu ejo kuwa kabiri mu ivuriro riri mu karere ka cisjordania israel yigaruriye muri bo harimo ingabo za israel zavuze ko yari umwe mu barwanyi ba hamasi witeguraga kugaba igitero abakozi b'inzego z'ubuzima muri palestina bavuze ko ingabo za israel zarashe zikica abagabo batatu nyuma yo kugaba igitero mu ivuriro ibn sina ahitwa jenen videwo bivugwa ko yafashwe n'ibyuma byifashishwa mu gucunga umutekano yerekanye abasirikare bagera kuri cumi na babiri biyoberanyije mu myambaro ya gisivili cyangwa bambaye imyenda y'abakozi b'ibitaro nk'amakote y'umweru bafite imbunda barimo banyura hagati aho mu bitaro
urakoze Geoffrey mutagoma mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za youtube facebook na instagram adresi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
igisirikare cy'uburundi kiravuga ko cyiteguye n'ikiramuka gishojweho intambara n'u rwanda byatangajwe na minisitiri w'ingabo w'uburundi nkuru irambuye pierre claver niyo nkuru umushikiranganji wo kwivuna abansi mu burundi aremeza ko igisirikare congereje inguvu n'ibikoresho by'intambara ku mipaka yose cane cane iyo ico gihugu gihana n'u rwanda umushikiranganji arent ribert mutabazi yabitangarije bujumbura mu gihe yariko arashikiriza iby'ubushikiranganje arongoye bwaranguye mu gice cya kabiri cy'umwaka uheze uti mbega aho bari cyo twikanga cyangwa twiteze cyangwa twumva gishobora kuba hagati y'ibihugu bibiri kuko n'imipaka yugawe mu bisanzwe abasirikare bafise ukumwe batunganya ibikorwa byabo twabesha yuko abasirikare b'u Burundi bakora akazi neza bagenzura imipaka yose hameze neza mu nyabune hose turakorana n'abenegihugu bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya kirundo baganiriye n'ijwi rya amerika cyane cyane abegereye umupaka batubwiye ko ibigwanisho bihari bibateye ubwoba bavuga ko iruhande y'abasirikare hari n'abasivile benshi bari kumwe nabo abanyagihugu bo ku mitumba ya munazi na vyanzo zone gatare komine busoni bagize bati bamwe muri bo turabazi abandi ntabo tuzi harimo n'abari barasubijwe mu buzima busanzwe bahoze mu gisirikare bagendera ku mategeko y'utwara igisirikare aho iwacu baba ari benshi mu ijoro uwundi nawe yongeye ko ati baba barikanuye cyane baraba neza ko atawusohoka cyangwa ngo umwansi yinjire aha hafi y'iwacu ku mupaka avuye mu rwanda igice gicungerewe cyane nk'uko amasoko y'ijwi rya amerika yabitubwiye ni mu makomine ya ntega bugabira na busoni no mu ntara ya kayanza na cibitoke ni nk'uko abafise ubwoba cyane ni imwe mu miryango yubakanye n'abanyarwanda aho ku mupaka cyangwa ifise ababo bubatse hakurya y'umupaka mu rwanda bamwe ndetse bamenyesha ko hari abahatswe guhunga bava muri ibyo bice ariko abatwari bo hasi bakabahumuriza abanyagihugu begereye ishyamba rya murehe no mu misozi ihanamiye ikiyaga cya gweru muri komine busoni intara ya kirundo bemeza nabo nyine ko hashinzwe ibigwanisho bya gisirikare bikomeye ndetse ko hari n'abasirikare benshi ibyo bice byose ni bihano rubibe n'akarere ka bugesera mu ntara y'uburasirazuba y'u rwanda umushikiranganji wo kwivuna abansi Alain Ribere Mutabazi yavuze ko ari mu ntumbero yo gucungira umwansi kandi ko bamwiteguriye kumugwanya naho imipaka y'u Rwanda iba yarugabutse kuvuga yuko hariho ibijyanye n'ubushamirana ngo hariho igihugu cyotera ikindi kandi murabizi ko kuva na kera u Rwanda ntigotera Burundi kuko nibwo bishobora murabizi gitane mu mitwe n'u Burundi rero abarundi mworema ariko uwo tuzotora murazi ko abarundi tujya dukarabye tubavugutira nta ngorane amasoko y'ijwi ry'amerika avuga ko ibintu byatanguye guhinduka muri izo ntara igihe uburundi bwugara imipaka mu ntango z'uku kwezi kwa mbere bwari bumaze kwagiriza u rwanda ko rubitse abagwanyi bacishamwo bakaja gutera muri ico gihugu aha u rwanda ruvyamirira kure umukuru w'igihugu c'u rwanda paul kagame mu nama y'igihugu yitwa umushikirano ihuza inzego zitandukanye za leta harimwo n'iza gisirikare kare yatangaje nawe mu ndwi iheze ko yiteguriye gukingira igihugu ciwe ati iyo hageze ko nkingira iki gihugu cababaye kandi kikabura gitabara sinkeneye uruhusha rw'uwo ari we wese gukora icyo tubwirizwa gukora kugira ngo twikingire kandi ibi nibyo bishobora gushika n'ubu mugende muhira mujyame mutekane nta na kimwe kizobakomakoma nta kizoringana umupaka w'iki gihugu gito cacu nihagira uwihenda naho nzo
ntimugatinye ibitumbaraye sometimes birimo ubusa haba harimo umwuka baluni igipurizo murakizi ukoresha agashinge gusa ukagitobora nta kindi ibyari birimo ukayoberwaho bigiye aho ni nyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe perezida Evariste Ndayishimiye yari amaze kuvugira i Kinshasa ku mugwa mukuru wa Kongo ko ashigikiye mugenzi we wa Kongo kurwanya uwo yise umwansi basangiye umuhinga muri politiki y'akarere k'ibiyaga binini vya Afurika akaba n'umwigisha muri za kaminuza harimwo na kaminuza nkuru y'u Rwanda Ismail Buchanan kuri mikuru y'ijwi rya Amerika abona ko umuti w'injyane zadutse hagati y'ivyo bihugu bitatu bisangiye imipaka ari biganiro ibihugu iyo bigiranye ibibazo hari uburyo bigikemura kandi bikakivamo mwabonye ibibazo byari biri hagati y'u Rwanda na Uganda igisubizo rusange ni uko habaho ibiganiro ibiganiro ni ikintu gishobora kuzana amahoro haza umutekano ariko ibiganiro bivugisha ukuri ariko se bamwe mu bayobozi baranangira mu kuba banakwicara no ku ntebe imwe bamwe mu bayobozi baranangira mu kugaragaza ukuri ku kibazo gihari ni uko abakuru b'ibihugu babigiramo uruhare abanyagihugu nabo bakabigiramo uruhare ntawe hejwe inyuma abaturage babwiwe bakahora bashishikarizwa kubahana gukundana sijya mbere ku mbibe z'uburundi n'u rwanda hashigwa ibigwanisho vya rutura vyaheruka inyuma y'injyane za politike zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu burundi aho icyo gihugu cagirije u rwanda ko hari ibitero vyavuye mu rwanda bigahitana abarundi mu ntara za kayanza na cibitoke pyeklaven nkuru ku bwijwi rya amerika mu rwanda urubanza rw'abagabo cumi n'umunani baregwa ibyaha by'icarubozo ruracyakomeje mu rukiko rwisumbuye rwa rubavu ku gisenyi mu burengerazuba bw'igihugu kuri uyu wa gatatu hireguye innocent kayumba ukuriye itsinda ryose yahoze ari umuyobozi wa gereza ya nyakiriba mu karere ka rubavu aregwa urupfu rw'umufungwa witwa jean marie vianney nizeyimana kayumba yabwiye urukiko ko yahimbiwe ibyaha kimwe na mugenzi we augustin wayezu waburanye kuri uyu wa kabiri inkuru ya erike bagira ubusa augustin uwayezu wahoze ari umuyobozi wungirije wa gereza ya rubavu arega uruhare mu rupfu rwa abderatifu lamberi wapfuye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri azira ko yari afite ikarita ya telefone yariho amafaranga ubushinjacyaha buvuga ko uwayezu afatanije n'abafungwa yabanje kumukubita inkoni bamugejeje kwa muganga basanga baramumenye impyiko ajenga amaraso mu mano abavandimwe ba nyakwigendera bemeza ko babahaye isanduku irimo umurambo mu gihe bagiye kumwoza mbere yo kumushyingura bamusangana ibikomere ku mubiri bavuga ko bamukubise iminsi itatu uyu nawe aregwa ko abantu bagwaga muri gereza bakihutira kujyana imirambo yabo mu buruhukiro bw'ibitaro bya gisenyi uwayezu anarega urupfu rwa kayumba marite afatanije na inosa gapira wari ushinzwe iperereza muri gereza banamurega uruhare ku ikubitwa rya emmanuel ndagijimana hafi yo kumucaho ikibuno abaganga bemeje ko bamumugaje bikomeye ku kigero cya mirongo inani ku ijana uyu bamukubise bamukekaho gushaka gutoroka gereza nk'uko byemezwa n'ubushinjacyaha umutangabuhamya emmanuel semahane yemeza ko yari yarahawe na innocent kayumba inshingano zo guca inkoni mirongo itanu ku munsi zo gukubita abanyururu yiregura uwayezu yatsembeye urukiko ko ibyo aregwa bitabayeho yavuze ko usibye imvugo z'abiswe abatangabuhamya b'ubushinjacyaha nta kindi kimenyetso bwagaragaza yavuze ko abaforomo b'ivuriro rya gereza bemezaga ko abapfaga babaga bazira impfu zisanzwe yavuze ko gupfa ari ibintu bisanzwe aho buri wese atuye abantu bashobora gupfa yahakanye ibikubiye muri raporo z'abaganga b'ibitaro bya gisenyi zemeje ko bishwe n'inkoni yavuze ko abamushinja hari umugambi bacuze mu gihe kirekire bawucurana ubwenge n'ubuhanga yavuze ko uwo mugambi ugamije kwangiza isura y'igihugu cy'u rwanda yavuze ko kubera kugerageza gukumira ibitemewe muri gereza bigoye kumvikana n'abafungwa uwayezu yikomye ubushinjacyaha ko butubahiriza inshingano yo gushinja no gushinjura akibaza niba iyo nshingano yo gushinjura yaribagiranye mu mategeko cyangwa yaravuyemo yiregura hakunze kumvikana imvugo zijujura mu cyumba cy'urukiko nk'ikimenyetso cyo kutanyurwa n'ibisobanuro bya uwayezu urukiko rwakunze kumuhata ibibazo by'umusubirizo ku ngingo y'ikubitwa rya ndagijimana ugaragaza ubumuga yemeza ko yakuye muri gereza uwa yezu yayoboraga yahakanye ko yakubitiwe muri gereza gusa yemeza ko we na bagenzi be batahuwe bagambiriye gutoroka gereza bakabafunga muri kasho ya bonyine iminsi cumi n'itanu urukiko rwamubajije icyateye ubumuga bwa ndagijimana uregwa avuga ko bigoye kumenya icyamubayeho ntiyabashije kumvisha umucamanza ukuriye inteko iburanisha uburyo bakiriye umuntu wari waranegekaye batabanje kumenya icyamubayeho uwayezu yavuze ko bamwakiriye mu bihe bidasanzwe bya covid cumi n'icyenda ku buryo byari bigoye gucukumbura buri kimwe gusa uwayezu ntiyabuze kwikomandagije imana na bagenzi be ko bagamije gusiga icyasha urwego rw'amagereza n'izindi nzego z'igihugu yamwikomye ko agisohoka muri gereza aho guhitira iwabo mu muryango ku gisenyi yahisemo kujya kureba muganga teoneste niyitegeka bafunganywe ngo bakore amavidewo asebya igihugu ijwi rya amerika ryashatse kumva icyo niyitegeka asubiza ku bimuvugwaho abanyururu baregwaga nyine harimo uwitwa buba harimo uwitwa gasongo baravuze bati muraturega abantu bakeya kandi muri gereza harapfuye benshi bazira iyicarubozo kuvuga rero niyitegeka niwe uyoboye iryo tsinda rishaka guharabika igihugu rivuga ko habaye iyicarubozo muri gereza kandi ritarabaye rwose twaba ari ukumbeshyera ahubwo ngewe icyo ngamije ngewe ni uko ibyo bintu byahinduka abanyururu bakabaho neza muri gereza uburenganzira bwabo bukubahirizwa ntibongere gukubitwa no gutotezwa mu bakurikiranye iburanisha rya none harimo umunyamategeko uwiragiye prosperi wunganira abaregera indishyi muri uru rubanza bagizwe n'umuryango wa nyakwigendera lambert mekdad abderatifu na ndagijimana wahamugariye yatubwiye ku migendekere y'imyiregurire ya none iyo buri wese yiregura avuga ko ngo nta n'icyabaye ukibaza rero bariya bantu niba barishwe n'inkuba ukibaza ibikorwa nka biriya niba bitarabayeho hari ibintu ushobora guhakana kubera ko wenda utabibona ariko ibintu impumyi nayo ishobora kubona ntabwo ushobora kubihakana abantu barapfuye abandi barakomereka babana n'ubumuga ibyo ntabwo ari byo ubushinjacyaha buhimba ubugenzacyaha bwakoze iperereza ubwabwo nabwo izo nzego zose nizo zakoze iperereza zigaragaza mu by'ukuri ko aba bantu baregwa muri uru rubanza bagomba gushyikirizwa ubutabera bwana uwayezu kandi mu bibazo yabajijwe ntiyabashije kumvisha urukiko uburyo yemeza ko ndagijimana yinjiye muri gereza yarakubiswe atabasha guhagarara ngo abihuze n'uburyo yashakaga gutoroka gereza umwunganira mu mategeko emerine nyembo avuga ko nta bihamya ko ibyo bamushinja byabayeho yavuze ko nta n'icyemeza ko uvuga ko yacaga inkoni zo gukubita abafungwa bagenzi be atari yujuje imyaka y'ubukure ku buryo nawe yakurikiranwa mu mategeko nyembo yasabye urukiko kuzatesha agaciro ibimenyetso byose by'ubushinjacyaha inosaka yumba umukuru mu bagize itsinda ry'abaregwa cumi n'umunani nawe wayoboye gereza ya rubavu umushinjacyaha murega ko mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda yakandagiye ku mutwe umufungwa jean marie vianney nizeyimana bagenzi be baramukubita ubushinjacyaha buvuga ko bamuzizaga kwiba ikiringiti cy'umufungwa mugenzi we raporo y'ivuriro rya gereza ivuga ko nizeyimana yishwe n'umusonga nyamara kubw'ibitaro bya gisenyi yishwe n'inkoni abandi bacungagereza barimo inosa gapira wari ushinzwe amaperereza na marcel bikorimana bahakana ibyaha eh bagira ubusa ijwi ry'amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane transparency international washyize u rwanda ku mwanya wa mirongo ine n'icyenda ku rutonde rwo kurwanya ruswa ku ruheruka rwo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ibiri rwari ku mwanya wa mirongo itanu na kane ibi bikubiye muri raporo ngarukamwaka umuryango washyize ahagaragara kuri uyu wa kabiri kigali asumutakaboyi iyi raporo ngarukamwaka y'igipimo cya ruswa igaragaza aho ibihugu bitandukanye ku isi bihagaze kurwanya ruswa iri kusanyamakuru ryakorewe mu bihugu ijana na mirongo inani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ryasanze ibihugu mirongo itanu n'umunani gusa aribyo bifite amanota ari hejuru ya mirongo itanu ku ijana ibindi byinshi biri munsi y'amanota mirongo itanu ku ruhande rw'u rwanda abasohoye iki cyegeranyo bagaragaza ko hari intambwe yatewe mu kurwanya ruswa yatumye kiva ku mwanya wa mirongo itanu na kane n'amanota mirongo itanu na rimwe ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri kigera kuri mirongo ine n'icyenda n'amanota mirongo itanu n'atatu ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu umuyobozi nshingwabikorwa wa transparency international rwanda apolinari mupiganyi atangaza ko n'ubwo u rwanda rwazamutseho imyanya itanu inzira ikiri ndende ntabwo twavuga ngo ni ibintu twakwishimira kuko aya manota n'ubundi ngira ngo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani u rwanda rwari rumaze kugera ku manota hejuru ya mirongo itanu ku ijana bivuga ngo uko imyaka igenda ikurikirana ntabwo twateye intambwe nini cyane ariko nanone twakwishimira ko u rwanda ruri muri ibyo bihugu bikeya bifite amanota ari hejuru ya mirongo itanu nk'uko mwabibonye twabigaragaje urumva ko ari make cyane bivuga ngo ruswa ku rwego rw'isi yashinze imizi ku rundi ruhande ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango Transparency International Rwanda umwaka ushize bugaragaza ko mu gihugu hakiri inzego zikigaragaramo ruswa ku kigero kiri hejuru nanone Apolineri Mupiganyi ku isonga haza abikorera ibyuho bya ruswa biri mu miyoborere yabyo y'ibigo nyirizina ariko none ibyuho bya ruswa bikaza igihe bahuye n'inzego za leta igihe bashaka za serivisi zitandukanye cyane cyane amasoko iyo bashaka gupiganirwa amasoko hakurikiraho mu nzego z'ibanze inzego z'ibanze ntabwo ari uko arizo umwihariko ariko n'uko nanone ziganwa n'abaturage benshi cyane bashaka za serivisi mu zindi nzego ni inzego zigenda zikurikiranwa cyangwa se abaturage bagenda bakenera ku buryo bwinshi nk'uko byagiye bigarukwaho urwego rwa polisi ubutabera yewe na rwanda investigation bureau ni kenshi abaturage bakunze kugaragaza ko ibyo bakorerwa cyane cyane bigendanye no kubimura ku mpamvu zinyuranye bizamo ruswa mu by'ukuri urebye ahantu dutuye n'amazu dufite nta mvura yayihirika none ngiye kwangara ntaziyonge ubwo umwana wanjye ntazongera kujya ku ishuri tukababwira ati noneho niba nimutubwire inyubako mushakaho muvuga ko atari amanegeka nibyo kuko dufite ibyangombwa byerekana ko ari imiturire nimuze mutubwire inzu zihakwiye noneho twinanirwe tugurishe n'abashobora kuhubaka bibiri na makumyabiri na gatatu ejo bundi mu kwa gatanu bavuga ko basenyeye abantu ibihumbi bine abantu ibihumbi bine kuba n'imiryango baba bafite iyo usenyeye umubyeyi usenyeye n'umwana uba kuba abo bantu bose barimo kwangara barimo kurwara bwaki inzego z'ubutabera nk'urw'ubugenzacyaha rib ziri mu zagaragajwe mu bushakashatsi n'uyu muryango nk'izitungwa agatoki mu kurya ruswa madamu konsore kamaramaka wungirije umuyobozi mukuru wa ribu yagaragaje ko uru rwego rwafashe ingamba zizakuraho iki kibazo ntabwo ngiye kuvuga yuko ruswa mu bugenzacyaha idahari irahari ariko mu rwego rw'ubugenzacyaha natwe dufite urwego rw'ubugenzuzi narwo ruzajya rushyira imbaraga mu gukurikirana irekurwa n'ifungwa ry'abari muri za kasho ubu hariho amabwiriza y'uko tuzajya mu gufata icyemezo cyo kurekura cyangwa se gufunga umuntu kitazajya kigomba gufatwa n'umugenzacyaha umwe bizajya biba byaganiraho n'umukuriye kugira ngo arebe ko icyo cyemezo kiba cyafashwe mu buryo bukwiriye ikindi gihari twashyizemo imbaraga ni ukuzakora abayenisi kampeyini kugira ngo dushishikarize abaturarwanda kujya batanga gutanga amakuru kuri ruswa muri afurika u rwanda rwagumye ku mwanya wa kane inyuma y'ibirwa bya seyisheli kapuveri na botswana mu karere ka afurika y'iburasirazuba icyo cyegeranyo cyerekana ko u rwanda rukomeje kuza ku mwanya wa mbere rukurikirwa na tanzania iri ku mwanya wa mirongo inani na karindwi n'amanota mirongo ine ku ijana hagakurikiraho igihugu cya kenya ku mwanya w'ijana na makumyabiri na gatandatu n'amanota mirongo itatu na rimwe ku ijana uganda ikaza ku mwanya w'ijana na mirongo ine na rimwe n'amanota makumyabiri n'atandatu burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo bikanganya umwanya wa ijana mirongo itandatu na kabiri n'amanota makumyabiri sudani y'epfo ikaza ku mwanya w'ijana mirongo irindwi na karindwi n'amanota cumi n'atatu hagaheruka somaliya n'amanota cumi na rimwe ku mwanya wa nyuma w'ijana mirongo inani kuba ibihugu byo mu karere byinshi biri mu biri inyuma kuri uru rutonde rwa Transparency International umuvunyi mukuru wungirije Mukama Abbas asanga impamvu ari ingamba ziburamo kuba u Rwanda rufite amanota mirongo itanu n'atatu Burundi rufite makumyabiri Kongo ifite makumyabiri Somalia ifite cumi na rimwe murumva ko atari byiza twasaba binyuze mu badepite bacu yuko baza reba uko bakora influence yabo mu nteko ishinga amategeko ya yara barebe ukuntu bashyiraho ingamba abadepite b'ibyo bihugu nyuma y'izi data babaze ibihugu byabo kuki mudashyira ingamba zo kurwanya ruswa cya gitekerezo cyo gushyira East Africa Community imbere turacyafite ikibazo ko hari ibihugu bimwe tutari kumwe nabo usanga bagenda bagenda bikandagira bigatuma East Africa isubira inyuma namwe mugabanya ku murabizi ariko ntabwo twacika intege muri rusange igihugu cya Denmark cyo mu majyaruguru y'uburayi nicyo kiza ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde n'amanota mirongo icyenda ku ijana ikurikirwa na Finland n'amanota mirongo inani n'arindwi Nouvelle-Zelande ikaza ku mwanya wa gatatu n'amanota mirongo inani n'atanu noruveje ikurikiraho n'amanota mirongo inani n'ane naho umwanya wa gatanu uzaho singapuru n'amanota mirongo inani n'atatu ibihugu bitanu biza inyuma ni yemeni sudani y'epfo siriya venezuela somaliya ya nyuma ku mwanya w'ijana na mirongo inani ku manota cumi na rimwe ku ijana gusa asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali abanyarwanda bahungiye muri kongo brazaville barasaba leta ko yatanga uruhushya amashuri abana bigiragamo bakayasubiramo bayakuwemo n'abaguze ibibanza byarimo amashuri hashize amezi ane abarimu bakora badahembwa amagingo aya abana bigira mu mashuri yubatswe ku nkunga w'umugiraneza wabasuye agasanga banyagirwa aloyize bayingana ni umukuru w'inkambi y'abanyarwanda n'abarundi ya kintere ikibazo cy'amashuri yo mu nkambi ya nikintere harimo ibibazo bikomeye kuko amashuri yigirwagamo n'abana abaguze amaparisera amashuri yarimo barababujije kwiga ariko bigaragara ko leta yashatse kubigiramo uruhare kugira ngo ukunde kuko romeri wa kintere yaje gusenya urukuta bari bubatse rubuza abana kujya mu ishuri hanyuma birarangira igihe abana bagomba gusubizwamo hanyuma bene mapariseri nanone bagaruka kongera kubirukana icyo gihe rero kugira ngo bashobore kuboneka umutekano hasabwe ko abubakaga basabwe guhagarika imirimo n'abana nabo bakareka amashuri kuyigiramo kugira hanatanda yuko hazaboneka igisubizo kizabonera leta izatanga ubu rero turategereje kugira ngo tubone ko niba leta yafata umwanzuro abana bagasubizwa mu mashuri none se ubu ngubu abana bigira hehe ko babavanye mu mashuri ayo mashuri bayafunze abana bigaga kuva umwaka w'amashuri watangira abana bari he abana rero nyuma yaho habaye ibibazo harimo ababyeyi bamwe bafashe abana bamwe babohereza kwiga kujya mu yandi mashuri y'ahandi ariko hari benshi batishoboye abandi batishoboye twagumye kubagumana ubwo batubagabanyamo ibice bibiri kubera ko nta bamwe bajya kwigira mu mashuri muri egirize y'abagatulika iri hano abandi baje kwigira iruhande rwa onuye nabwo mu gihe banyagirwaga twagize amahirwe anyura mu muvandimwe araza aritegereza asanga abana banyagirwa nibwo atanga inkunga yo kubaka amashuri ageze kuri ane yose ku buryo abana ubu noneho bari kwiga hari ibindi bibazo bijyanye nabyo ariko abana bari kwiga bari bigira hafi y'iwanjye hari n'abigira muri egirize bari kwiga muri kondisiyo zitari nziza mu gihe tugitegereje yuko yenda leta izafata icyemezo tugasubizwa mu mashuri abana bigira muri ayo mashuri bakomoka mu bihe bihugu n'abanyarwanda gusa abana biga mu mashuri yacu hano mu nkambi ubundi bari ni nasiyonalite zose harimo abakongore harimo abanyarwanda harimo abo muri repubulika ya kongo hakabamo ndetse n'abo muri santara afurika abo bose bigiraga hano mu ishuri ryacu ubwo bahigaga kuva muri mirongo icyenda na karindwi ishuri gishingwa kugeza ubu ngubu aho ayo mashuri yari ari ni ahandi ni aha leta naho abaturage ni igisambu mwaje mwubakamo amashuri mutazi nyiracyo mwahageze mute ubundi mu nzu mirongo icyenda ya karindwi zikihagezwa zatujwe na leta ubwo twahageze ibiti byari bihateye bimaze kugera kuri metero imwe ibikeya ibindi byari bikiri bitoya ubu none byabaye ibiti by'inganzamarumbo ubu rero hari mu kwa leta ariko leta rero mu by'ukuri nubwo yikomye ubuyobozi bw'impunzi mu nkambi ubundi niba n'ikibazo gihari yaba igifitanye na leta kuko bo bayitwaza bavuga yuko leta ngo itigeze ihabishyura kuva icyo gihe kugeza na n'ubu kandi leta iyo ikibazo tuyikigejejeho nayo ivuga ko ari ubwatsi bwa leta atari ubwatsi bwa ba nyir'ubutaka aloyize bayingana umukuru w'inkambi y'abanyarwanda n'abarundi ya kintere ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika murakoze ni hano dusoreje aya makuru mbashimye kuba mwaduteze amatwi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ingenzi iburi kibanza ntiburi kigwi umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana